ijwi ry'amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu kanya n'ikiganiro muri isanga turaganira ku masoko y'imari ariko mbere y'uko dutangira iki kiganiro oriyani itangishaka aratubwira amakuru make yo mu burundi oriyani wiriwe mwiriwe thomas mwiriwe namwe mwese muduteze amatwi incamake y'amakuru avugwa ku burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kumenyekanisha ah, no kumenyesha abarundi se- no kunywanisha abarundi severe watanguye igikorwa ca mbere co gusigura gusigurira abanyagihugu ukuntu ibikorwa vyayo bizogenda incamake kuri iyi nkuru eloge buri kaneza
umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uvuga ko watanguriye isekeza ryo gusigura ibikorwa vyawo mu makaminuza gushika ubu abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi ibigo vy'i Bujumbura na Gitega hamwe na kaminuza yigenga y'Ingozi nibo bamaze gusigurirwa nubwo uwo mugwi wamaze kuja ku kivi nta tegeko rikingira abahuye n'amabi canke ivyabona rirajaho ariko uwo mugwi urahumuriza ko mu minsi mike rizoba ryabonetse Clotilde Niragira umunyamabanga mukuru wa Sever iryo bwirizwa nibyo ntirirajaho ariko integuro yaryo yaramaze kwemezwa n'inama shikiranganje leta yaciye irungika mu nama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ngo inama nshingamateka na nkenguzamateka nabo baryemeze hanyuma rishobore kuja ku mukono w'umukuru w'igihugu rice ritangura gukurikizwa turarindiriye yuko eh, iryo bwirizwa rishyirwa ku mukono w'umukuru w'igihugu eh, kugira ngo eh, tuce turishira mu ngiro kandi ni ibintu uko tubibaza ni ibintu batubwira yuko bitagiye guteba namba na gato ko mu minsi ya vuba cyane iryo bwirizwa rizoba ribonetse ibindi kuri iyi nkuru turabibashikiriza mu kanya kari imbere ahandi naho leta y'u Burundi irahakana ko atabinogo rusange byahambwemwo abishwe ku igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka uheze ivyo vyavuye mu cegeranyo cashikirijwe n'umushikirizwamanza kizigenza wa repubulika y'u Burundi mu nama n'abamenyeshamakuru no munsi mugenzi wacu evariste nzikobanyanka niho yari ari turi kumwe ku itelefone evariste muranyumva
ndakumva neza oriane Ego Evariste muri ico cegeranyo ni giki kindi mushikizwa manza yashikirije leta iratangaza aho abishwe muri ivyo bitero vyabaye ku igenekerezo rya 11 bahambwe
ego eh, eh, mushikiriza amazi akizigenza wa repubulika ariko atanga icegeranyo ci- ca c'ivyavuye mu matohoza avuga ko eh, muri iyo migwano hasize ubuzima abagwanyi mirongo irindwi n'icenda abasirikare bane n'abapolisi bane abagwanyi ngo bapfiriye mu makaritiye atandukanye rero ngo bakaba bara byagaragaye yuko bari bambaye impuzu za gisirikare canke za gipolisi benshi muri bo rero ngo ntibashoboye kumenyekana bakaba ngo baciye bashingurwa mu matongo y'abapfuye asanzwe azwi ah, ariyo ya kanyosha na mpanda akaba yashatse kubeshuza ibyashikirijwe n'amashyirahamwe atandukanye hariya hagati y'akazina muntu eh, ko abishwe bahambwe mu kivunga Ego hari naba eh, nkuko uvuze amashikira amashirahamwe amwe amwe avuga ko bahambwe igihunga muga hari na yandi mashirahamwe avuga yuko muri ivyo bitero haguyemwo abasivile hari ababuze ababo boba bara- barashoboye kuronka ibiziga vyabo ngo bavyipfubire bo nyene
ego aha umushikiriza amazi akizigenza wa repubulika yashikirije yuko hariho bamwe ngo ababo bashoboye kubamenya ngo barababahereza kugira ngo babifubire ariko umushikiriza amazi akizigenza twashi- twashatse kumubaza ngo adusigurire ido n'ido abo batanzwe ibiziga ababo babamenye ukuntu bangana ariko ntiyashimye kugira icyo yishuye ku bibazo vy'abamenyeshamakuru ikindi gishasha kiri muri iryo tangazo ni uko eh, umushikiriza amazi akizigenza wa repubulika asa n'uwa n'uwashikirije amakenga ku bijanye n'abagwanyi indwi bari bateye ku ikambi ya gisirikare ku mujejero bagafatwa bukeye bakabyuka ari basanga ari biziga aha rero umushikiriza amazi akizigenza wa repubulika avuze yuko dosiye mu butungane yamaze kuguru- kugururirwa bamwe mu ntwazangabo bari barongoye ibirindiro vyo ngaho ku mujejero muri komine mugongomanga mu ntara ya bujumbura urakoze cyane evariste uze kuduha ido n'ido ry'iyo nkuru mu kanya kari imbere urakoze cyane ahandi naho agasanduku kazu- eh, kazu- kazuye am- kuzuye amasase kafashwe muri komine mabanda intara ya makamba katowe kuri uno munsi n'igipolisi ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu fidelite ishatse turi kumwe ku murongo fidelite ako gasanduku katowe katowe na bande
agasanduku katowe katowe n'abakora mu iperereza mu ntara y'amakamba hamwe n'abapolisi bakora mu komine ya mabanda agasanduku karimo amasasu agera ku majana indwi hanyuma bari bafite agasanduku bemera yuko ari amasasu yavuye mu gipolisi akaba yata- yahora ari urudandazwa rukorwa ah, hagati y'abo bafatana- bafatana agasanduku hamwe n'umupolisi asanzwe acungira ikigega ah, ngaho nyine mu- mu ntara y'amakamba ba nyina ako gasanduku ni abanyagihugu basanzwe bari bande bari abanyagihugu basanzwe ndetse banaby- baranabyemera yuko atari irya mbere bagira ubwo budandazwa ni ukuvuga ko urusasu rumwe rwagwa amafaranga amajana indwi hanyuma ayo masasu nayo twabajije icyo bahora bayakoza baca batubwira yuko bahora bayadandariza bahora bayakoresha mu kuja guhiga inzovu mu gihugu cya tanzania fidelite ishatse uzo kuduha idoniro ry'iyo nkuru nawe nyene mu kanya kari imbere uzoba ukoze murakoze namwe maduteze amatwi ku incamake y'amakuru yo mu burundi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda oriyani itanga ishaka na bagenzi bacu bari mu burundi nabo turabashimiye noneho rero ikiganiro muri isanga muri isanga uyu munsi turaganira nk'uko rero bibabwiye mu kanya gashize turaganira ku by'amasoko y'imari ni- n'imigabane isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda rwanda sitoke egisicenje rimaze imyaka itanu rivutse isoko ry'imari n'imigabane se ubundi ni iki rikora rite mu magambo make nibyo rero tugiye kuganiraho uyu munsi umutumirwa ni bwana olivier kamanzi umuhanga mu by'amasoko y'imari n'imigabane olivier kamanzi akomoka mu rwanda afite impamyabumenyi ihanitse mba mu by'imari yigiye muri kaminuza ya ashford hano muri leta zunze ubumwe za amerika n'indi mpamyabumenyi ya bachelor mu by'icungamutungo yatsindiye muri kaminuza ya fribourg mu busuwisi olivier kamanzi ni umuyobozi w'ikigo cyitwa globrock financial group incorporation gitanga inama n'ubuhanga mu birebana no gushora no gucunga imari gifite icyicaro gikuru i chicago hano muri leta zunze ubumwe za amerika olivier kamanzi kandi yagize uruhare runini cyane mu ishi- mu ishi- mu ishingwa ry'isoko ry'imari n'imigabane ryo mu rwanda ndetse no mu itunganywa rya politiki mu masoko y'imari mu bindi bihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba uretse ibyo ariko Olivier- olivier kamanzi ni n'umuntu witangira abandi kuko yashinze kandi ayobora umuryango udaharanira inyungu witwa olivier kamanzi foundation ufasha abantu mu by'amashuri kwivuza n'amazi meza duhiniye aho ngaho rero nguwo umushyitsi wacu mukuru uko ateye n'abatindiye rero nagira ngo mubazanire olivier kamanzi urahura akomeye muraho muraho Ka- kamiringi amakuru yanyu amakuru ni meza nawe se ni meza ni ni meza cyane murakoze ye nuko none rero mu mu- abantu benshi batangiye kwandika bashaka kumenya uko isoko ry'imari n'imigabane rikora nko mu munota umwe u- wabanza mu iriburiro ukababwira ngo iki isoko ry'imari n'imigabane ni iki Eh, murakoze murakoze Eh, wenda mbere y'uko twavuga ku isoko ry'imari n'imigabane eh, twabanza wenda tugasobanukirwa uko urwego eh, rw'imari ruteye mu gihugu cyacu mu rwanda yego Ah, urebye ah, hari amasoko abiri y'ingenzi hakaba ari isoko twavuga ry'igihe gitoya akenshi mu cyongereza bita mani maketi rigenzurwa na banki nkuru y'igihugu y'u rwanda cyangwa se beneri hakabaho rero nanone n'isoko ry'igihe kirekire ariryo bita kapito maketi abantu bose ah, ariryo ndumva turi buganireho hakaba eee n'izindi nzego zo mu rwego rw'imari nk'aho twarenga ah, twareba nk'inzego zo mu kwizigamira nka za za kese sosiyale ah, tureba nk'urwego rw'amasiranse tureba nk'urwego rwa microfinances cyangwa se ah, kwizigamira bato bi- bijyana n'abantu bato batoya batoya batoya Mm.
cyangwa se n'ibindi bijyanye no kwishyurana cyangwa se bita payment system mu mm, bihugu bake ni uko nguko urwego rw'imari ruteye Mu- mu gihugu urebye nta nubwo ari mu rwanda gusa no hirya no hino ku isi noneho rero iyi- iyi- iyi- isoko ry'imari rero y'igihe kirekire mu magambo make cyane ryo ubusanzwe ni isoko nk'uko twumva andi masoko
yego isoko nk'iryo bintu umaze kurivuga ngo ry'igihe kirekire cyangwa isoko ry'imari n'imigabane ni isoko nk'irindi rwose nk'uko tujya za nyabugogo hariya guhaha ibijumba cyangwa ibishyimbo iryo soko naho duhahiraho duhahiraho nk'amasosiyete nka ziriya za burarirwa mubona ubona ziriya za emutiyeni zaje ku isoko ejo bundi cyangwa se ukaba waguriraho na ziriya mpapuro z'imari arizo twita za bondi mu by'ukuri rero ni isoko rihuza abantu bafite amafaranga n'abandi bashaka gushora imari yabo mu by'ukuri ni isoko aho uba ugiye uvuga uti ngewe ngiye kwerekana nyarukiye ku isoko njye kwihahira ibijumba hari undi muntu wazanye igitebo cy'ibijumba kugurisha muri iryo soko buri rihuza abantu babiri uje kugura n'undi wazanye ibicuruzwa aje kugurisha ibicuruzwa rero biri kuri iryo soko ry'imari akaba ari izo mpapuro nk'uko navuze izo mpapuro z'imyenda cyangwa se za bonde hakabaho nyine n'iyo migabane iyo migabane ikaba ari ayo masosiyete cyangwa se akaba ari iyo ayo masosiyete navuze nyine nka za burarirwa za beka n'izindi ziri ku isoko cyangwa se iriya banki ya kigali n'izindi n'andi masosiyete cyangwa se amasosiyete ya kenya ari kuri kuri iriya soko ziriya za kcb cyangwa se equity bank mu by'ukuri ni aho ngaho ni ibyo bicuruzwa biriho aho atandukanya n'andi masoko mu by'ukuri ni ibicuruzwa bicururizwa kuri ayo masoko naho uko bikora mu by'ukuri bikora kimwe
hagati aho ngaho ku barundi imigabane bivuga imitahe ibyo gusa ni kugira ngo twumvikane ku magambo amwe n'amwe none se kugura imigabane ni ukuvuga mbese abantu baba barashyize amafaranga mu kigo cy'ubucuruzi runaka bafitemo imigabane bafitemo imitahe noneho bakaba bashaka kuyigurisha hakaba hari abandi bashaka kugura nabo bakajya muri iryo soko bakayigura niko bimeze nibyo uko rwose ni uko nguko bihagaze kugira ngo wenda abantu kuko iri soko riracyari iyo rigitangira abantu benshi badukurikiye babyumve neza bisobanuke neza wenda reka isubire inyuma ho gatoya bumve neza uko ibyo bicuruzwa bigera ku isoko noneho buri wese akaba yashobora kugenda kuri iryo soko akaba yakwigurira ntabwo mbatindira cyane wenda mbere y'uko ibicuruzwa bigera ku isoko hari abantu bitwa ba rwiyemezamirimo cyangwa se umuntu ufite isosiyete yose cya kampani ye uvuga uti nkeneye amafaranga nka kuriya rwose ujya kuguza muri banki ukavuga uti ubwo nkeneye ndashaka kwifungurira sosiyete yanjye cyangwa se ndashaka nkeneye amafaranga yo gushora noneho wari ufite sosiyete ariko ukavuga uti reka njye gushakisha amafaranga hari uburyo bwinshi rero umuntu ashakisha amafaranga navuga nk'uburyo bubiri bw'ingenzi bumwe ni uko ujya kuguza amafaranga ukaba wajya muri banki ukaguza cyangwa se ukavuga uti reka njye ku isoko mpuzamahanga cyangwa se ku isoko ryaguye iryo soko turimo tuvuga ni irya kapito maketi ry'igihe kirekire reka njye gushakisha amafaranga icyo gihe iyo ugiye gushakisha amafaranga aho kuguza ufungura ya sosiyete yawe ugafatamo imigabane ukavuga uti nimba sosiyete yanjye ari igihe uyifite ndi jyenyine reka ntitungure mpamagara abantu benshi abantu benshi nabo baze bigurize cyangwa se bashore imari muri iki kigo cyanjye igihe urayifunguye icyo gihe ntabwo ikiri sosiyete nakwita yanjye jyenyine ahubwo mpamagaye n'abandi nabo babaye benshi abashoramari babaye benshi muri ya sosiyete yanjye abo bantu rero baje gushora amafaranga muri iyo sosiyete yawe babaye abashoramari nta handi bikorerwa bikorerwa kuri rya soko turimo tuganiraho ry'imari n'imigabane iryo soko rije ryunganira amabanki aho kujya kuguriza muri za banki ugiye kuguza kuri rya soko ry'imari n'imigabane cyangwa se isoko ry'abantu rya rubanda benshi cyangwa benshi bashobora kuza uwo ari we wese ashobora kuza kugura ni ukuvuga rero ko wowe ufite iyo migabane urayicaranye uhamagaje abantu bazi kugurira ni uko nguko bigenda noneho ubwo abantu baraza baraje barakuje kugurira bakagura ya migabane kuko wowe wari usanzwe ufite ya sosiyete ni ukuvuga ko uyigurishije ukayigurisha ariko aho ngaho kugira ngo byumvikane neza aho ngaho usanga abantu benshi batabyitabira cyane usanga abantu bantu bakeya kandi bafite amafaranga menshi aribo bajya kuri ba- bajya kuri iryo soko iryo ni isoko bita ngo ni isoko rya mbere cyangwa se aba- mu cyongereza babyita inisha public offering cyangwa se ipo urumva ibyo nibyo burarirwa yigeze gukora ni nabyo beka yakoze ni nabyo ejo bundi mtn bakoze noneho icyo gihe abantu bake baguze n'imigabane iyo migabane baravuga bati noneho ubwo iyo- aho kugira ngo twicarane eh, iyo wa mutungo dufite twicarane mu rugo reka tujye kuri rya soko natwe tugurishe dukeneye amafaranga ni ukuvuga ukeneye nka- nko nko kwambika umwana umwana azajya mu ishuri cyangwa urashaka kwigurira inzu kandi wari wicaranye za mpapuro kuko uwo mugabane iyo uguze iyo uguze mu by'ukuri uguze ya sosiyete baguha urupapuro rw'agaciro aricyo i- ari- ari- aricyo twita sheya cyangwa se iyo sitoke cyangwa se uwo mugabane ufite kugira ngo werekane ko mu by'ukuri ufite ufitemo umu- umutungo wawe muri iyo sosiyete bagomba kuguha urupapuro wicarana mu rugo urwo rupapuro rushobora kugera rwanga kuri rya soko ukarutanga ukarugurisha ubwo ni ukuvuga ko nibyo wambaza guti se buri wese yagurira kuri iryo soko ni ukuvuga ko buri wese rero aragenda akagura rwa rupapuro nashyize ku isoko tuvuge ndatanga nk'urugero tuvuge wowe kamirindi Mm, wa- wafashe amafaranga yawe mhm.
u- ugura ah, ugura tuvuge umugabane eh, imigabane muri burarirwa tuvuge imigabane ijana Mm, umugabane umwe bigitangira wari amafaranga ijana na makumyabiri n'atanu mhm.
Eh, noneho tuvuge uguzemo imigabane ijana ni ukuvuga ko ushoye ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu by'amanyarwanda y'amanyarwanda Eh, No- eh, noneho ubwo ni ukuvuga ko mu rugo iwawe wicaranye ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu mu rugo ariko mu mpapuro mu mpa- no, we- ni mu mpapuro kuko ufite urupapuro rwerekana ko Mm, washoye imari yawe mm.
aho birumvikana Eh, noneho uwiswe kamanzi olivier nge ubwo nanjye mfite ibihumbi tuvuge mfite ibihumbi mirongo itanu mhm.
cyangwa se mfite ubu- tuvuge wenda n'amafaranga menshi abarundi n'abanyarwanda wenda ku baturage ni menshi cyane ntibayabona reka twese byibura tuvuge tubishyire ku bihumbi icumi Mhm.
ibyo nifite ibihumbi icumi eh, nazigamye nashyize ku ruhande nanjye ndavuga nti ariko nanjye washora imari yanjye muri iyi burarirwa ubwo ndaza nkabu- nkaza nkanyura kuko hari abantu mu by'ukuri bakorera kuri ya soko Mm, aba- bitwa abahuza cyangwa se twabita aba stock brokers mu cyongereza mm, cyangwa se eh, mu- mu cyongereza mu gifaransa twabita recourtier mhm.
ubwo ni ukuvuga rero ko ari bunyuraho kugira ngo ushobore kuba wagura iyo migabane wifuza Mm, kuko noneho nkaho nkabimunyuraho eh, ubwo icyo gihe akamba yanguriye imigabane ah, kuko wowe ni ukuvuga ko usanzwe ukorana n'uwo muhuza Eh.
uko nguko bigenda mu by'ukuri radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda isoko ry'imari n'imigabane n'iki rikora rite umushyitsi ni olivier kamanzi umuhanga muri ibi byose yagize rero n'uruhare rukomeye cyane mu ishingwa ry'isoko ry'imari n'imigabane ryo mu rwanda kamanzi we ntabwo utindiye rero hari abantu bategereje kuri telefone bashaka rwose ko mwiganirira reka tubanze duhamagare david ari i kigali david wiriwe
mwiriwe neza thomas kamirindi yego yego no ikibazo cyawe
Ah, murakoze kandi n'umutumirwa namusuhuje yego arakumva
yego yego Eh, ikibazo ntabwo nza kujya kure y'iri soko ry'imari n'imigabane Mm.
ariko mbabaza ni ese
komeza bakorana na burarirwa bakorana na mtn bakorana n'umuntu ku giti cye kugeza ubu ngubu nk'umuntu w'umunyarwanda n'undi wese ugenda mu rwanda waba afite nk'amafaranga nk'ibihumbi ijana y'u rwanda yabigenza ate kugira ngo abe aguze imigabane aka kanya ubu tuvugana nyuma yo gutanga ibisobanuro yagana hehe kugira ngo aya mafaranga abashe kuyagura imigabane nkongera nkabaza nti ese koko mu busobanuro bwimbitse iyo amaze kubona izo mpapuro za bondi ni ukuvuga ngo bamaze kugura umugabane nyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ese aya mafaranga yunguka gute ku buryo wa wundi waguze za mpapuro ashobora kugenda akaba yavuga ati ifite inyungu za miliyoni cyangwa se z'ibihumbi mirongo inani gutyo bitewe n'uburyo bunguka ku isoko ye nkongera navuga ni ese inyungu umuntu ayimenya gute ye david urakoze wa wundi cyane waguze- yego
wa wundi wabashije kugura akajya ku isoko ry'imari n'imigabane nawe agashora imari inyungu ayimenyeshwa gute hifashishwa iki kugira ngo amenyeshe inyungu ni uburyo nagira ngo agaruke kuri iri sobanuro murakoze ye david urakoze cyane mbere y'uko Urakoze.
umutumirwa asubiza david duhamagare na imeri ari bujumbura nawe abaze hanyuma ibibazo tubikomatanyirize hamwe tubisubirize hamwe emeri wiriwe
Mwiriwe uratangaza iki
nanjye ndashimiye umutumire ku byo yari karatuganirira Mm,
Nka- nkasa n'ushimangira ibyo mugenzi wanjye Emile yari karavuga mhm.
yo twishyura kuri ibyo murakoze ye urakoze nawe meri
oke murakoze nawe olivier ngibyo rero ni ni bande bakora he bakora iki mu rwanda za burarirwa za beka nk'uko yabibajije Mm.
nuko mbese mu magambo make Eh, murakoze ndumva yabanje aravuga ati se hari amasosiyete nka za emutiyeni za burarirwa zikorana n'iryo soko Mhm.
Eh, nibyo koko eh, barakorana ko kugira ngo ushobore gushyira ibyo bicuruzwa kuri iryo soko ugomba kubyandikisha kuri iryo soko kugira ngo bibanze byemererwe gukorerwa kuri iryo soko Eh, aho ngaho wenda tu- wenda nitubona akanya ndaza ku- gusubira inyuma kugira ngo umuntu amenye imikorere y'iryo soko Mm.
n'abarigenzura kuko rigira abarigenzura n'abarikoreraho Mhm.
wenda ku- muri make navuga ko hari ikigo eh, kiyobora eh, imikorere eh, eh, y'iri soko n'imari n'imigabane eh, aricyo gitanga uburenganzira ah, bw'abashaka gushyira ibyo bicuruzwa ku isoko ari ayo masosiyete nyine tumaze kuvuga hakaba noneho n'abarikoreraho abasoko brokazi hakaba n'isoko isoko nyirizina Mm.
do ha- hari aba- aba- ushinzwe gu- gu- ku- ku- kugenzura ko iryo soko rikora neza isoko nyirizina uku- uko rikora rigomba kugenzurwa hakaba noneho abacuruzi a- abakorera kuri iryo soko abasoko brokazi noneho hakabaho n'abashoramari abo bashoramari rero bagomba kurebererwa kugira ngo imari yabo izunguke kugira ngo n'imari yabo batazahomba E, mu by'ukuri rero murumva ko amasosiyete yose akorana ah, n'iki kigo ah, e- e- cy'imari n'imigabane ndetse n'isoko ah, n'abakoreraho Nibyo.
Mm.
Bara- ikibazo ni cyiza rwose ye Eh, Dav- eh, david yongera aravuga ati ese mfite nk'ibihumbi ijana ah, mfite mu rugo nicaranye eh, nabigenza he kugira ngo mbishore uyu munsi rwose Eh, eh, david eh, nimba ufite ibihumbi ijana cyangwa se ari undi muntu ubifite cyangwa se make ah, kuri ayo Mhm.
undi uko u- wabigenza uyu munsi hari abantu bemerewe gukorera kuri iri soko ry'imari n'imigabane abo twita abahuza cyangwa abasitoko burokazi Mhm.
Ah, uragenda ukabegera ukagenda bakagufungurira konti nka kuri hirya muri banki ugafungura konti nabo bashinzwe gufungura amakonti kugira ngo batangire gushorere imari yawe Mhm.
U- uwo munsi rwose uragenda bagufungurire konti bashyigushyire amafaranga amafaranga yawe agiye kuri konti yawe ntabwo ntabwo njya muri detaye ukuntu bikorwa Mm.
eh, ni ukujyaho bazagenda bagusobanurira guhe eh, detaye zose uko bigenda ariko aragufungurira konti namara kuyigufungurira atangire rwose ahita akugurira imigabane kugura imigabane ni wowe wihitiramo ibyo ushaka ariko ashobora no kukugira inama imigabane wagura iyo ariyo nimba uguze uti ndashaka kugura imigabane ya burarirwa cyangwa se ndashaka kugura imigabane ya iriya mtn cyangwa se ya beka cyangwa se ya kcb iriya banki y'ubucuruzi y'abanyakenya n'izindi ziri ku isoko uragenda agufungure konti noneho uwo munsi rwose ahita akugurira n'imigabane utahe uvuze uti nanjye nahindutse umushoramari Eh, ubwo buri sosiyete rero wenda wavuga uti iki giciro ni ikihe buri sosiyete igenda ifite ibiciro bitandukanye Eh, ubwo wareba ubwo hari amakuru azaguha amakuru agenda aguha buri sosiyete igiciro wa- waheraho ugura Ah, ikindi uravuga uti se eh, david wongera uti se umuntu yunguka ati Mhm.
mu kunguka eh, wenda reka bas- banze mbasobanurire umugabane ni iki umugabane ni iki mu by'ukuri Eh, umugabane ni igicuruzwa nk'uko twabivuze gifite agaciro umugabane twabigereranya n'iyo sosiyete uguze Nicyo- ariko isosiyete urumva ni nini cyane haba hari abantu b'abashoramari benshi wowe uguramo imigabane mikeya muri make umugabane umwe u- u- uguze ushobora kugura umugabane umwe ukagura ibiri ukagura icumi ukagura ijana bitewe nu- nu- n'uko mbega uhagaze dukurikije i- i- iki kigo cy'imari iki kigo iri isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda ndumva umuntu atashobora kurenza imigabane ijana
oya ushobora kugura imigabane ushaka rwose nta nta nta fatizo nta Eh.
fatizo rwose Eh.
imigabane ijana ni iyo bigitangira iyo bigitangira muri bya bindi navuze mu isoko rya mbere kuko hari icyo bita isoko rya mbere hari isoko rya mbere ri- mbega urebye rihuza abantu bakeya rihuza sosiyete n'abandi bantu bashaka gu- gu- gu- kugura iyo migabane ariko ntawe rifungira ushaka wese yaguramo noneho hakaba isoko rya kabiri ni isoko rya rusange rizana ah, abantu benshi kuri iryo soko rero ru- rwose nta migabane ihari biterwa n'uko uhagaze nimba ufite amafaranga menshi uragura imigabane myinshi nimba ufite make nanone uragura uko wifa- uko wifashije noneho icyo ikindi nashaka kugeraho ya- muri urwo rwunguko yabajije uku- uku- iyo umaze kugura uwo mugabane mbega ushobora kugura umwe cyangwa se tuvuge uguze iyo migabane ijana nimba uguze ijana ni ukuvuga ko iyo migabane ijana iguhesha uburenganzira bw'uko ubaye umushoramari kuba ubaye umushoramari ufite uburenganzira u- u- navuga butatu uburenganzira bwa mbere ni uko iyo sosiyete ibaye iyawe ushobora gutora iyo ha- ha- utishimiye uko sosiyete ikora ubu ushobora kuvuga uti rwose ntabwo mbyishimiye ufite ijambo ubu ufitemo ijambo iyi sosiyete yunguka nanone iyo ukora yunguka ikintu ni ukuvuga yuko ugiramo hari ibyo baguha ba- na- navuga ugiramo urwunguko urwo rwunguko rero eh, uru- u- u- urarubona rwose ruza mu mufuko wawe Ah, ni ukuvuga ko mu buryo bita ba dividende cyangwa dividende ariko rero yabazaga ngo ubimenye ute ubimenye ute? I- iyo nyungu uyimenya gute ni ni ba bandi b'abahuza babi- babikubwira cyangwa se ujya muri sosiyete ukabaza uti nimumbwire inyungu yanjye Eh, icyo kibazo uhurira ni cyiza inyungu kuyimenya biroroshye rwose kubera yuko a- a- amakuru asohoka ku munsi ku wundi uko iyo sosiyete ikora iyo sosiyete igiye kuri iri soko ry'imari n'imigabane ni ukuvuga ko igomba guhora itanga amakuru umunsi ku wundi uko ikora ni ukuvuga yuko amakuru arasohoka amakuru yaba mu binyamakuru ushobora gusoma ibinyamakuru bikunda gusohoka mu byo mu rwanda byinshi rwose kuri za televiziyo barabivuga uko isoko ryakoze uko ryahagaze umunsi uko ryari ryifashe ubu ni ukuvuga ko na sosiyete ubwayo iguho- ikoherereza amakuru mu rugo ikakwandikira ikakubwira iti dore uko dukora dore uko byifashe ushobora no guhamagara telefone hari umuntu u- washyizweho urukiko rwose rwitwa sekiriteri ushinzwe gutanga amakuru y'uko isosiyete ihagaze n'uko i- nimba yunguka cyangwa se itunguka icyo gihe biravugwa urwo rwunguko rwose urarumenya umunsi ku wundi ko urimo wunguka ikindi cya gatatu narangirizaho cy'urwunguko ni uko nk'uko nabivuze uramutse ukeneye amafaranga ukavuga uti ngewe imigabane ndabona maze kunguka bihagije reka nyigurishe cyangwa se eh, ndashaka kwigurira inzu yanjye cyangwa se ndashaka kwikenura mu kindi kintu urayigurisha iyo uyigurishije ni ukuvuga ko waguze imigabane igura makeya ugurishije imaze kugera hejuru ni ukuvuga ko waguze imigabane ku bihumbi ijana iriya david atubwiye none bi- bi- byatumbagira byagera nko ku bihumbi magana abiri ukagurisha ni ukuvuga ko rwa rwunguko rwawe ari ibihumbi ijana ni ukuvuga ko byikubye nka kabiri wungutse ibihumbi ijana rero ibyo bihumbi ijana rero ni urwunguko bagize mu by'ukuri urebye nizo zunguko eshatu navuga kuba ufite uruhare ruhagije rusesuye no gutora mu matora y'ibyo ah, ye- muri iyo sosiyete amatora iyo bakoze amatora ubifitemo uruhare rwa kabiri ni uko iyo sosiyete yungutse urwo rwunguko irugabanya cyangwa se rusangiza abashoramari urwunguko rwa gatatu nibwo wagurisha imigabane wari usanzwe ufite iya yarungutse nawe ukwi- ukiyungukira kandi ukikenera nibyo muri make nibyo nabwira david uburyo wakunguka david ariko niba namukurikiye neza yavugaga ati nk'ubu ngubu iryo soko riri hehe i kigali none se kabanzi wabuze aho riri ngo uhamubwire
nibyo nibyo isoko isoko rikorera hariya rwose hahoze hari hari gare eh, ahantu hacuruzaga Gare Routière.
amatisi ya kera gare rutiyeri hari imbere Mu yo mujyi kwa rwagati.
rubangura Eh.
Yego, eh, hari imbere yo kwa rubangura rwose ni harya ni aho ngaho hari sinzi ukuntu babyita ngo ni umuda inzu ndende cyane etaje ndende cyane y'ama etaje agera ku icumi cyangwa se binarenga ni aho ngaho ni aho ngaho naho rikorera iryo ni isoko nyirizina ariko aho ugomba gufungura uhagiye bakugira inama bakakubwira ati dore jya kuri uyu muntu agufungure konte naho ngaho cyangwa se abafite mu rwego rwa rwa interineti rwa interineti urajyaho rwose ukajyaho ukareba kuri site yabo ukajya kuri site yabo noneho ukareba ukareba uko bikora ukaba wanabohereza imeri wandika imeri bakagusobanurira ariko yego emeri wari bujumbura yari yabajije ibibazo bimwe na david neza noneho ibujumbura ho hari isoko ry'imari n'imigabane rihari
kugeza ubu kugeza ubu amasoko y'imari n'imigabane muri kariya karere ka afurika y'uburasirazuba hari mu by'ukuri hari amasoko bari mu rwanda mu bugande tanzania kenya yego n'urwo nkora uganda tanzania kenya n'u rwanda ariko uburundi nabwo buri mu nzira bushyiraho iri soko ubu ntabwo riratangira gukora ariko nizera ko rizatangira gukora mu gihe kije ariko ndumva biri mu nzira nabwo noneho yego emerise nk'ubu ngubu uri bujumbura ashobora gufata ashobora kujya ku isoko riri i kigali nawe akagura agashora imari ye yabikora rwose kubera yuko abantu batuye muri kano karere k'ibiyaga bigari cyangwa mu karere ka afurika y'uburasirazuba bafatwa nk'aho ari abanyarwanda cyangwa se ari abanyakenya cyangwa abatanzaniya cyangwa se abagande ashobora kuguriraho rwose aragenda nawe agafungura kote nk'uko umunyarwanda agafungura kote nawe akigurira nta kibazo rwose radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda isoko ry'imari n'imigabane rikora gute n'iki nibyo turi kuganira n'umuhanga kamanzi olivier umuhanga mu by'imari rero n'ishoramari n'amasoko y'imari n'imigabane kuri telefone dufite ndacyayisaba ndacyayisaba wiriwe vuga cyane ye ikibazo cyawe
none iryo soko hari aho riba ritandukanye n'ibyo hano iwacu burundu amashyirahamwe cyangwa se bitandukanye n'imikorere y'amabanki ikindi kibazo ndamubaza hari aho rishobora kwitwa sosiyete ikora mu gihe ikorera hagati mu gihugu atari kandi ikorera ishobora nko gushora hanze irongera nayo ikura hanze
niko ndacyayisaba ntabwo nakumvise neza kubera umurongo wawe utameze neza wasubiramo
ibyo ndiko ndabumva nta mubazi uwo mutumire yeee
aho biba bitandukanye n'ibyo twitwa amashyirahamwe uko kuntu ayo masoko akora cyangwa se bitandukanye n'amabanki anamubaza bishobora kwitwa sosiyete mu gihe birashobora kwitwa sosiyete mu gihe ryoba rikorera hagati mu gihugu rigashora hanze cyangwa imbere muri iki hanze
yeee urakoze cyane ndacyayisaba
mbese mwari murakoze cyane duhamagare na twagira hanyuma dusubirize hamwe twagira wiriwe
wiriwe Am- ikibazo cyawe
agomba ndabaramuka ije kwanza yeee
ni amahoro ni amahoro tanga ikibazo vuba vuba yego ikibazo nagomba gu- kubaza Mm, mumbarize umutumire mm, arakumva none hab- habuze iki mu burundi kugira ngo iryo soko naho rigeho yeee Eh, ikindi kibazo gira kabiri yego cyangwa babonye ko mu burundi ata- ata nyungu bobikuramo
ntari ikindi ufite
oya nicyo nyine murakoze yeee urakoze cyane nawe
yego bwana kamanzi rero ndacyayisaba na twagira wabasubiza iki alo mbere nacyumvise eee Eh, arimo kubaza ati duhe eh, imitandukanyirize y'iri soko ry'imari n'imigabane eh, n'amashyirahamwe cyangwa se n'amabanki icya kabiri cyo sinacyumvise neza wenda niba wowe wacyumvise wakinsubiriramo ariko icya mbere cyo nagisubiza Cy- eh, ntabwo telefone ye nayumvaga neza nanjye ntabwo nayumvaga neza rwose
nubwo wenda twaguma kuri kiriya cya mbere ah, icya kabiri burenda azongera ari yakongera agahamagara tukacyumva neza Ah, icyo kiriya kibazo abajije ni cyiza cyane ati imitandukanyirize y'amashyirahamwe cyangwa se amabanki bitandukanye bikandukaniye hehe reka wenda duhere ku ku mitandukanyirize ya- n'amashyirahamwe amashyirahamwe nk'uko ah, wenda twabyita amakoperative nimba ariko numva ya- twabyita Ah, ni ukuvuga ko ariya mashyirahamwe amashyirahamwe ashobora kuba ari amashyirahamwe wenda yishyize hamwe kugira ngo eh, kenshi eh, mu burundi no mu rwanda birahari murabizi hari abantu bakunda gukora nk'ibintu byita ngo bimina cyangwa se hari hari n'izindi n'abandi bishyira hamwe ba- ba- kugira ngo bashore amafaranga yabo abo bas- bishyirahamwe ni abantu mu- akenshi bakunda kwishyira hamwe kugira ngo barebe ukuntu bashora amafaranga yabo twabagereranya nk'abashoramari nabagereranya nk'abashoramari abo bashyirahamwe rero ni byiza ko bagana ririya soko kugira ngo noneho ya- ayo mafaranga bakusanyije bashobore kwishorera kugira ngo ya mafaranga yabo azabagirire urwunguko icyo- icyo kintu ni cyiza yabajije noneho ukavuga uti se ayo mashyirahamwe amabanki n'iriya soko ri- ri- bitanduka- bitandukanye bite akenshi ayo mashyirahamwe yishyira hamwe noneho ya mafaranga bakusanyije bakajya kuyabitsa muri banki Eh, ni ukuvuga ko bajya muri banki bakabitsaho amafaranga ya mafaranga aba yicaye kuri banki ariko ya mafaranga mwashyize kuri banki burya nta rwunguko runini eh, banki baha ni urwunguko ruto cyane kuko ya mafaranga ari kuri banki ah, aba- ni ukuvuga ko ushobora kujya muri banki ukaba wayabikuza umunsi ku wundi nk'uko wabi- wabitse uyu munsi ejo ukavuga uti ngiye kubikuza ukaba wayabikuza igihe ushakiye cyose noneho ayo mafaranga rero kubera ko atakugira urwunguko ni byiza ko uy- ubu mu gihe ushaka kuvuga uti reka nanjye njye kwiyungukira ugenda ukagura ya migabane cyangwa se ukagura za mpapuro z'imyenda twavuze noneho icyo gihe ik- ikaba i- a- icyo- iyo mye- iyo migabane cyangwa se izo mpapuro zo zigira urwunguko ruri hejuru birenze ah, ayo mafaranga kuri banki wenda nabaha nk'urugero rufatika kugira ngo wenda byumvikane mu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe eh, wenda twahera aho ngaho wenda tukabigaruka kuri uyu mwaka muri uyu mwaka ushize bijyanye na mtn mu bihumbi- mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe iriyagurirwa ishyirwa ku isoko nari nababwiye ko uh, umugabane umwe waguraga amafaranga ijana na makumyabiri n'atanu y'u rwanda wenda mu marundi ubwo byaba hafi ubwo wenda hafi magana hafi magana abiri y'amarundi Mm.
twabishyira muri muri ubwo ngereranyije ko ntazi mu by'ukuri aho eh, uko ifaranga ry'uburundi rihagaze ubu ngubu ni ukuvuga ko tugereranyije no ku mafaranga magana abiri y'amarundi ni ukuvuga yuko nyuma gusa y'umwaka burarirwa yari imaze kwikuba byibura inshuro ebyiri yes ni ukuvuga ko we wahu- washi- washi- wa- washoyemo bya bihumbi ijana twahoze tuvuga kare ni ukuvuga ko byikubye kabiri bibaye ibihumbi magana abiri mu mwaka umwe umwaka umwe rwose yaburarirwa rimaze kwikuba hafi inshuro ebyiri ahubwo zishobora kuba zinarenga nibyo rwose noneho bivuga ko ubukungu bw'u rwanda bwifashe neza
I- ibyo ngibyo ah, hari- i- birumvikana yuko bigira ah, hari eh, eh, eh, iyo amasosiyete akora neza bigira n'ingaruka ku mikorere y'ubukungu bw'igihugu Eh.
ibyo ngibyo bibifitanye bishobora kugirana isano A- a- ariko kenshi wenda kugira ngo abantu batanyumva nabi Mm.
cyangwa se babyumve neza hari ibintu bibiri bigomba gusobanuka iso amasoko y'imigaba- y'imari n'imigabane afite ingaruka nziza cyane ku bukungu bw'igihugu kuko bi- byerekana uko ubukungu bukora bikaba byahamagarira abashoramari kuza gushora imari yabo mu gihugu runaka aho ngaho bi- bifite akamaro kenshi ariko hari aho bitagira bi- bitagira na relasiyo cyane Ah, nk'aho tu- mu minsi ishize mwagiye mubona nk'amasoko mpuzamahanga amanuka cyane ariko ubukungu ukabona burakomeje ubw'igihugu bukomeje kuzamuka ibyo nabyo bibaho Eh, ubwo rero nagira ngo mbahe urugero rumeze gutyo kugira ngo byumvikane kurushaho hanyuma ah, kuri eh, kuri ku- noneho ah, wenda tugaruke kuri cya kibazo cya ndayisaba yabazaga ati imit- eh, imitandukanyirize ya banki n'iri soko yo- birumvikana yuko rero ya mafaranga yikubye ka bihumbi magana abiri banki mu by'ukuri urwunguko ntabwo kenshi usanga ruri hagati ya rimwe ku ijana Eh, kimwe rimwe n'ugasanga nta niyo na rimwe ku ijana ufite ni ukuvuga tugereranije mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ibihumbi ijana byawe ubishyize muri banki byari kukungukira nk'igihumbi kimwe Eh, nibyo rwose naho uguze imigabane muri burarirwa wunguka ibihumbi ijana ye tubigeranyije muri kiriya kigero cya burarirwa muri iriya myaka ni uko ni uko Eh.
byagenze Mm.
wawu nuko ubwo rero tubigize nko muri ejo bundi muri biriya ah, mtn yaguru yashyize ku isoko imigabane nayo Ah, ndumva byarazamutse hari bigera bi- bi- bigize kuzamuka bigera nko kuri mirongo itatu mirongo ine ku ijana Eh, ni ni ijanisha tuvuge nko mirongo itatu Mm.
uba wungutse nko mirongo itatu nko mu gihe cy'amezi atatu cyangwa se amezi atandatu Mm.
ibyo birashoboka ariko bitavuze yuko iyi sosiyete ida- iramutse idakoze neza nabwo ushobora guhomba birumvikana ikora neza mu by'ukuri urunguka nuko twagira rero yabaje ati habuze iki kugira ngo mu burundi iri soko rijyeho
Eh, mu burundi nta cyabuze mu by'ukuri ah, mu burundi nabo ah, bafite amasoko kandi urwego rw'imari rw'uburundi rurakora neza kandi ru- rwifashe neza cyane nta nta cyabuze ahubwo ni ni ni ni priorities igihugu cyose kiha cyangwa se navuga n'icyerekezo buri muntu wese yiha ku buryo rero ntekereza ko ni- na- icyerekezo cya cya burundi narwo na- nabwo ari icyerekezo ku cyo gushyiraho iri soko radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda isoko ry'imari n'imigabane umushyitsi kamanzi olivier umuhanga rero muri ibi ngibi by'amasoko y'imari n'imigabane kuri telefone dufite felix felix wiriwe
Mwiriwe.
ikibazo cyawe
Eh, je ko ndagira mbaze eh, umutumire twumvise ibintu avuze mugabo twe ngaha cyane cyane mu Burundi ibintu by'amasoko bene ayo usanga tutabimenyereye cyane izi ikibazo aho kiba gihagaze kuko tubona ngaho dutuye ntabyo tumenyereye rwose
ikibazo none ubwo ni ikihe wowe ufite
rero tuvuga tuti kuko ibyo bintu bishoboka mu gihugu bisaba ibiki leta yodufasha nk'ibiki kugira natwe tubone amasoko bene ayo ye felix urakoze
yego hanyuma duhamagare na firma firma wiriwe
Mwiriwe.
ikibazo cyawe nawe
Rero ikibazo cyane nagomba kubaza aha mu burundi aravuze yuko iyo mi- iyo- eh, eh, izo soko zitarabaho Mm.
noneho bahakene habuze iki kugira ngo mu mu burundi zibeho
ko yari yabivuze se ikibazo cya ka- ikibazo cya kabiri nagomba kubaza eh
none leta leta muri ibyo muri muri iyo soko leta i- i- yo yo yo i- yoterera iki abanyagihugu nabo bo- boterera iki kugira ngo iyo iyo soko y'imigabane ibeho ye akabazo kanjye ni ako ye urakoze cyane firma
urakoze nawe kamanzi ngibyo rero
Eh, ndumva eh, ikibazo cya felix eh, na fermin ah, bijyanye eh, bombi barahuriza kuti wa F- felix arati icyo leta yakora ni iki kugira ngo ah, ayo masoko ajyeho n'abanyagihugu Eh, n'abanyagihugu eh, twabihuza mbego uh, ndabona filime yabazaga icyo abanyagihugu bakora Mm.
Eh, ibyo ngibyo ni ni ikibazo cyiza ah, ndakeka ko leta yose eh, n'abanyagihugu bose bakeneye kwiteza imbere Ah, nk'uko njye nabivuze mbere ndumva na nabisobanuye navuze ko leta eh, ya y'u Burundi irimo kubikoraho rwose navuga biri muri banki nkuru y'u Burundi aho mbyibukira niho biri banki nkuru y'u Burundi cyangwa na mini- minisiteri y'imari y'imari ya- y'u Burundi ah, nibo bashinzwe aya masoko kuyashyiraho kandi ndakeka ko barimo babikoraho ubwo ndake- ntabwo nababwira aho bigeze ubu ngubu ariko aho mbiherukira nzi ko byari mu nzira nziza reka abarundi batwumva tubizeze yuko tuzababariza hano ku ijwi ry'amerika noneho tukagerageza kubabwira aho bigeze kamanzi ikomeza
yego eh, nibyo eh, uti cyane cyane ti abarundi ba- ba- ah, cyane ikintu nagarukaho Mm.
eh, Felix yabaje ikintu cyiza cyane avuga ati aya masoko ntabwo abantu benshi bayamenyereye ntati ntabwo ayazi nibyo koko ibi ni ibintu bishyashya muri kariya karere k'iwacu cyangwa se mu karere mu k'afurika kuko kugeza ubu afurika yose hari amasoko y'imari y'imigabane atarenze mirongo itatu ku mugabane wose mugabane wose wa afurika ko ari make Ni- aracyari makeya Mm.
Eh, ariko eh, i- ikibazo ntabwo ari uko ngo ni makeya Mm.
ah, ko ahubwo ubu ngubu ibihugu byinshi uko birimo gukora bishobora no gukora bigenda bishyiraho nk'isoko rimwe ariko rihuza abantu benshi Eh, i- icyangombwa ni ukuntu ugera ku bantu Mm.
kugera ku bantu kugera ku bantu muri iki gihe tugezeho cya interineti cyangwa se i- i- i- iterambere tugezeho Mm.
a- abantu benshi urabona ko bakorera kuri za interineti Eh, urugero urumva ko ah, akenshi kugera kuri iryo soko ntabwo bizabakomerera Ah, icyo nagarukaho ah, gi- gikenewe uti abantu benshi ntabwo barizi nibyo koko hagomba kubaho inyigisho ah, eh, cyangwa se ingamba eh, zo gukangurira abantu kugira ngo mu by'ukuri bamenye iryo soko uko rikora Ah, wenda kugira ngo ah, abantu bumve akamaro cyane cyane k'iryo soko nk'ubu ngubu ntabwo ah, gutera imbere ah, ni ukumenya kwizigamira mu gihe kizaza nta muntu we watera imbere atizigamira mu gihe kizaza ni ukuvuga ko niba wizigamira ugashyirana amafaranga yawe muri banki kandi banki itakwiyubakira itakungukira bihagije icyo gihe amafaranga yawe ntuzunguka nta nubwo azaguteza imbere icyo gihe rero ni ngombwa yuko ah, imi- imyumvire ah, yo kuzigama n'imyumvire ah, yo gushora imari igomba gushyirwa imbere igasobanuka ndakeka ko ari n'ibi turimo kugira ngo abantu ba- ba- basobanukirwe uko iri soko rikora ah, ibicuruzwa biriho barikoreraho kugira ngo abantu batangire ku- kurigana batangire kujya bagura iyo migabane kuko ah, nka- nk'umu- ah, nk'aba bashingantahe ba- ba- batubwiye hari amasosiyete menshi yo mu burundi rwose ngewe nzi rwose yajya ku isoko kandi ah, agakora kandi agakora neza Ah, icyo kandi bikaba byateza imbere ah, ah, ah, abaturage bikaba byateza imbere igihugu bikaba byateza imbere n'abantu batuye muri kariya karere ah, ko ibiyaga bigari cyangwa se ka afurika y'uburasirazuba n'ubona afurika muri rusange ubwo re- ibyo rero ni ni ngombwa ariko ko- imyumvire ko igomba ah, gu- guhinduka abantu bagatekereza mu buryo bwo gutangira kwizigamira mu bihe bizaza nko kwizigamira ah, mu zabukuru ah, ibyo bita retirement iyo nimba ufite nk'imyaka mirongo itatu u- uvuga uti ngewe ndashaka ku myaka mirongo itanu cyangwa mirongo itandatu kuzaba ni- nanjye nifatiye nigire mu zabukuru aya mafaranga za kese sosiyale batuzigamira ntabwo ahagije Ugomba- tugomba gutekereza kugira ngo tujye twizigamira mu gihe kizaza kugira ngo tuza tuzunganire aya mafaranga tubona ya za kese sosiyale cyangwa za pansiyo tubona icyo gihe rero nta handi bijyana bijyana muri isoko ry'imari n'imigabane kugira ngo amafaranga yawe azunguke mu buryo bugaragara kandi bushimishije ikindi navuga nimba uri umusore urangije nk'ishuri urangije nka nka kaminuza utangiye gukora noneho u- uravuga uti ngewe mu myaka i- i- i- mu myaka mirongo itatu mu myaka mirongo mirongo ine ndashaka oh, tuvuge mirongo itatu ndashaka kwiyubakira inzu nza- nzarongoreramo ni ukuvuga yuko ayo mafaranga yawe urashaka kuyashora ahantu azakungukira ni ukuvuga wenda ntushoboye gukora ubundi bucuruzi ntushoboye gukora ibindi bintu ariko uravuga uteka nkora ibintu binyoroheye ngura imigabane kuko imigabane ni gushora igishoro uko nabivuze ni amafaranga makeya noneho ukaba wayashora uka- amafaranga akakungukira nawe ukazashobora kwigurira ayandi niba ufite tuvuge urundi rwa rugero rwa gatatu urabona ah, muri iki gihe amashuri asigaye ahenda cyane cyane yarahenze biteye ubwoba niba ufite nk'umwana mutoya ngewe navuga nti ufite umwana w'imyaka niyo akivuka umwana wawe ukivuka tangira umuzigamire akivuka umuzigamire rya shuri ryo azatangirira ishuri yaba agiye muri ah, muri segonderi cyangwa se agiye muri za eh, za univerisite ube waramuzigamiye kugira ngo noneho atazabura ukuntu ajya mu ishuri kubera ko yabuze amafaranga I- i- ikibazo wenda abantu ba- batwumva bakwibaza baza bavuga bati se turizigamira amafaranga turayakura hehe kuba ubukene burahari I- ibyo eh, ni- ndabyumva kandi birasobanuka Eh, ndibuka igihe tw- isoko rya burarirwa rya- rigiye kuza ku isoko ry'imigabane twagiye mu gihugu hirya no hino oh, mu rwanda dukangurira abahinzi Eh, tuvuga tuti nimba umubyizi wawe ukorera nk'amafaranga magana atanu cyangwa se igihumbi eh, murate- muratekereza ko umubyizi niho wari ugeze icyo gihe wari u- ni ukuvuga washobora guh- guhingira magana atanu y'u rwanda cyangwa ugahingira igihumbi cy'u rwanda ku munsi ukavuga uti eh, ukavuga uti nimba ukoze eh, icyumweru cyose fata umubyizi wi- byibura umwe ushyire ku ruhande kuko mu mezi nk'atatu cyangwa ane eh, burarirwa izaza ku isoko noneho mu gihe cy'amezi atatu uzaba wurizigamiye byibura ibihumbi cumi na bitatu cyangwa se cumi na bine icyo gihe ni ukuvuga mu gushora washoraga ibihumbi ni ukuvuga hafi ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu cyangwa ijana na mirongo itatu gutyo nako ntabwo ari ibihumbi ijana ibihumbi icumi Ibihumbi cumi na bitatu cumi na bitatu icumi na bitatu bivuga yuko umuhinzi mu gihe cya byibura by'u- cya- cy'u- cy'amezi abiri yashoboraga kuba yabonye bya bihumbi cumi na bitatu noneho nawe agahindura agahinduka umushoramari muri birarirwa nawe akajya avuga mbese mu magambo make ni ubushake bwa buri muntu ni ubushake mu by'ukuri Ni u- ni ubushake ni u- ni utwi- ni u- ni ubwitange na- nongereho noneho Ubushake mu- nimba nkurikira neza bivuze yuko burya nta mukene ubaho kuko ushyize udufaranga dukeya ku ruhande hanyuma ejo ukaba umushoramari urunguka cyane
nibyo eh, gukangurira abantu kugira ngo abantu ah, kenshi usanga abantu batekereza bati nta mafaranga dufite eh, yego hari abatayafite ibyo ntabwo twabyirengagiza yego ariko kuba ushobora kuvuga ati njye mfite intege agatege nshobora no guhinga nshobora gutanga umubyizi ku muturanyi akampemba ayo mafaranga magana atanu ku munsi avuze ati "Ni- wenda najyaga mu icupa ry'urwagwa se eh, eh, icupa rya byeri kuba ifite akigomwa iryo cupa ntarinywe akavuga ko kugira ngo ndinywe reka amafaranga nyashyire ku ruhande birumvikana yuko yashobora kwizigamira ibyo uko nguko bigenda ni ukwigomwa ugashyira udufaranga duke duke buho- bihoraho bwa buri munsi ugahozaho uteganya ko ejo uzunguka bihagije nibyo rwose byari byo kwiha disipurine radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda isoko ry'imari n'imigabane umushyitsi mukuru ni umuhanga kamanzi olivier kuri telefone dufite kandi samusoni samusoni wiriwe samusoni samusoni sinzi aho yagiye niko se kamanzi i- i- ibi bigo i- aya masoko i- isoko tuvuge nk'iry'i kigali ritanga imirimo gute buriya hari abakozi rishobora guha imirimo
isoko wenda tuvuge eh, imikorere eh, eh, y'isoko I- isoko ubwaryo ni- ni- ni- ni ni- ni- ni sosiyete Ni- cyangwa ni kampani Ni- cyangwa ni ikigo nacyo gi- gikoresha abakozi ubwacyo ubwa- ubwaryo dore uvuga isoko ubwaryo rifite abakozi baryo tubwiye sosiyete noneho isoko rikagira n'abandi baza kurire- kurema isoko nk'uko twavuga nk'abari baza kuremera ku isoko aho navuze bita aba sitoke burokazi abo nabo ni amasosiyete ni amakampani ni ukuvuga ko nabo bafite abakozi bakora muri kampani zabo aba sitoke burokazi ubwo urumva ko nabo bafite abakozi babo noneho iryo soko rifite ayo masosiyete twavuze ayo ya burarirwa ya mtn n'izindi za kcb za equity bank n'izindi nazo iyo zije kuri iryo soko rigomba gushinga imirimo rihimba imirimo kugira ngo rigashyiraho abantu mbega babisobanukiwe basobanukiwe kuri iryo soko bagomba kujya bakangurira abantu iryo soko akenshi bashyiraho n'irindi shami mu mu- mu- mu masosiyete yabo rishinzwe icyo kintu eh, cyangwa se iryo shami rikorana n'iryo soko umunsi ku wundi ni ukuvuga ko rirungu- eh, ri- ri- ri- riru- ri- ri- ri- ri- rishyira- rishyiraho indi mirimo mishyashya uretse uretse n'ibyo ngibyo uko sosiyete nyine yungutse ni ukuvuga ko nayo iyo yungutse bituma yiyagura noneho igatanga n'imirimo myinshi kurushaho Ah, ah, wenda aho navuga eh, i- i- iri soko ry'imari n'imigabane ni- ni- ni- ni ni urundi rwego rw'ubukungu bw'igihugu mu gihugu nk'uko twavuga tuti uh, mu rwego rw'amabanki ha- amabanki mu Rwa- mu rwanda cyangwa mu burundi cyangwa ni angahe ni menshi ni ukuvuga ko mu rwanda twavuga tuti abasoko bokazi ni bangahe kugeza ubu aho mbaherukira ba- bama- bamaze kugera hafi ku ku icu- ku umunani cyangwa icumi ah, cyangwa se banarenga ubu njye nkabireba neza urumva ko kandi biragenda bazamuka biyongera bivuga noneho ntabwo ari abasoko burokazi bonyine bakorera kuri iryo soko hari n'abandi ah, benshi baza gukorera kuri iryo soko hari n'abanyamahanga yego baturuka hanze bakaza gukorera kuri iryo soko ni ukuvuga ko imirimo ni- ni ni urundi rwego rw'igihugu rw'i- rw'iterambere ruba rujeho noneho rukazana n'indi mirimo myinshi rwunganira ubukungu bw'igihugu Mm. none se nk'ubu ngubu ko amasoko uh, tuvuge dufashe nk'isoko ry'ibujumbura tugafata n'isoko ry'i kigali dushobora kuvuga ngo iri soko rirahendutse cyangwa se ririya rirazivye wa mugani w'abarundi uko babivuga mbese am- no ku- no ku bene aya masoko y'imari n'imigabane nayo ararutana ugasanga aho bihenze ugasanga aho bidahenze
Eh, icyo kibazo kamiri ntubajije ni cyiza cyane kuko buri gihugu buri gihugu kigira isoko ryayo ryacyo ah, rijyanye cyane cyane n'ifaranga ry'igihugu ni ukuvuga ko iyo ifaranga ry'igihugu ri- ryifashe neza eh, tuvuge ritazamuka cyane cyangwa ritamanuka cyane n'ayo masoko nyine ajyana n'iryo faranga uko rikora kuko kuko nk'uko twabivuze iyo migabane uh, ujya kugura kuri iryo soko cyangwa izo mpapuro bijyana n'imyifatire y'ifaranga ry'igihugu Eh, mu by'ukuri ntaho nabigereranya ah, naho ngaho nabigereranyiriza Uh, bivuga yuko rero nk'ubu ubuze uti ugiye ku isoko ryo muri kenya kuko nabo bafite iryo soko cyangwa ugiye ku isoko ryo mu bugande cyangwa rya tanzania eh, uvuga uti ngiye kugurirayo ibiciro byaho bitandukanye n'ibiciro byo mu rwanda kuko i- ibyo biciro bijyana n'u- bijyana n'ifaranga ry'icyo gihugu bikajyana n'ubukungu bw'icyo gihugu bikajyana mm, n'uko iyo sosiyete cyangwa se izo mpapuro z'imyenda zashyizweho n'ibiciro byashyiriweho Bi- bityo rero buri gihugu gifite ah, eh, ibiciro bigiye bitandukanye Ah, mu- wenda muri make mbi- mbihinnye nuko nguko nabivuga Ah, kandi ikindi nakongeraho bya biciro bi- bigenwa ntabwo ari umuntu ubigena cyangwa se ngo sosiyete ibigennye gutya Mm.
bige- mu- ni- nibyo bita supply and demand cyangwa Mm.
se a- abaguzi n'aba- abagura n'abaguzi abaguri ugurisha n'ugura bivuga yuko iyo ibicuruzwa byabaye byinshi ku isoko n'igiciro kiramanuka Eh, noneho abaguzi ba- bakwiyongera igiciro kikazamuka Biri- bityo rero ni uko nguko igiciro gishyirwaho nta muntu uza ngo ashyireho ngo ibiciro ibi n'ibi ngo nta kundi biterwa n'abagura ah, eh, n'abagurisha ni uko nguko bikora hanyuma hari uwitwa eri watwandikiye kuri facebook abaza ati bene iryo soko riba rishoboka gukorera aho ariho hose kamanzi yego ndabyumva Eh, i- i- iryo soko gukorera aho ariho hose eh, eh, wenda kugira ngo ngisubize icyo kibazo cyo kuba byakoreko rwose nibyo byakorera aho ariho hose ariko reka mbisobanurireho gatoya ni isoko rikorera ku mategeko ntabwo ari isoko rijyaho gutya gusa mu ka- ah, mu kavuyo ah, riba ryarashyizweho n'itegeko amategeko arahari abigenga ni ukuvuga ko iryo soko rigomba gusaba uburenganzira rigasaba uburenganzira bwo gukora bibisabiye muri cya kigo navuze ah, ki- ki- cy'imari n'imigabane cyangwa capital market authority eh, cy'u rwanda se cyangwa se ah, mu burundi ubona ko muri tanzania muri eh, kenya na uganda bafite ibyo bigo byose urebye byitwa kimwe byita capital market authority cyangwa ibigo by'imari n'imigabane Ah, ibyo bigo rero nibyo bitanga uruhushya rw'uko iryo soko rishobora gutangira rigakora icyo bivuga rero ushaka wese uvuze ati ndashaka gufungura iryo soko Mm.
yabisabira uruhushya akaba yafungura irindi soko kamanzi olivier nagira ngo rwose ngushimire byimazeyo maze nshimire n'abateze amatwi ijwi ry'amerika iki kiganiro ndabona tuzongera tukigarukeho ku buryo burambuye nanone mbese nakagaruka mugire umunsi mwiza